Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 23, Basic Dialogue, First Part of the Dialogue, for Learning.
n'intofanyi n'intofanyi kugura imicungwa n'intofanyi kugura imicungwa n'intofanyi mpava ngenda ku isoko kugura imicungwa n'intofanyi mpava ngenda ku isoko kugura imicungwa n'intofanyi ntibirera ntibirera ntavyoronka ntibirera ntavyoronka ntibirera n'intofanyi nazo n'intofanyi nazo iza kera ntazikiriho iza kera ntazikiriho ziracari mu myonga ziracari mu myonga nshasha nazo ziracari mu myonga nshasha nazo ziracari mu myonga iboneka ryari iboneka ryari none imicungwe iboneka ryari none imicungwe iboneka ryari atari mu kwa gatandatu atari mu kwa gatandatu ntitangura guhishira atari mu kwa gatandatu ntitangura guhishira atari mu kwa gatandatu n'inanasi ntizirera n'inanasi ntizirera nkeka ariko simbizi neza nkeka ariko simbizi neza
Part 1 of the dialogue for fluency.
mpava ngenda ku isoko kugura imicungwa n'intofanyi ntavyo uronka ntibirera n'intofanyi nazo iza kera ntazikiriho nshasha nazo ziracari mu myonga none imicungwe iboneka ryari ntitangura guhishira atari mu kwa gatandatu n'inanasi ntizirera nkeka ariko simbizi neza
Part 2 of the dialogue for learning.
kw'isoko ubu kw'isoko ubu umuntu yobona kw'isoko ubu umuntu yobona kw'isoko ubu nta bigori bitoto umuntu yobona kw'isoko ubu nta bigori bitoto umuntu yobona kw'isoko ubu byararangiye byararangiye mu myonga byararangiye mu myonga byararangiye ibyo barimye mu myonga byararangiye ibyo barimye mu myonga byararangiye ntibirera ntibirera iby'imuhira ntibirera iby'imuhira ntibirera none iby'imuhira ntibirera none iby'imuhira ntibirera ubu ni mu kwa mbere ubu ni mu kwa mbere atari mu kwa gatatu atari mu kwa gatatu nta bigori uzobona ku isoko atari mu kwa gatatu nta bigori uzobona ku isoko atari mu kwa gatatu azera ryari azera ryari bariko baraheraheza kubibazera ryari bariko baraheraheza kubibazera ryari mbega nk'aya masaka bariko baraheraheza kubibazera ryari mbega nk'aya masaka bariko baraheraheza kubibazera ryari indwi indwi muci mu kwindwi muci mu kwindwi
Part two of the dialogue for fluency.
nta bigori bitota umuntu yobona ku isoko ubu ibyo barimye mu myonga byararangiye none iby'imuhira ntibirera ubu ni mu kwa mbere nta bigori uzobona ku isoko atari mu kwa gatatu mbe nk'aya masaka bariko baraheraheza kubibazera ryari muci mu kwindwi
Part three of the basic dialogue for learning.
kirashushe kirashushe kino gihugu umengo kirashushe kino gihugu umengo kirashushe hani bujumbura harashushe hani bujumbura harashushe izihe izihe imbuto zikunda hano ni zihe imbuto zikunda hano ni zihe hano turi mu muceri n'ipampa hano turi mu muceri n'ipampa burarimwa ivyo birimwa burarimwa ivyo birimwa none uburundi bwose burarima ivyo birimwa none uburundi bwose burarima ivyo birimwa ibujumbura no mu kumoso ibujumbura no mu kumoso oya ni hani bujumbura no mu kumoso oya ni hani bujumbura no mu kumoso murikoze iki murikoze iki ipampa ryanyu murikoze iki ipampa ryanyu murikoze iki irindi rikaguma hano irindi rikaguma hano rimwe ritumwa iburaya irindi rikaguma hano rimwe ritumwa iburaya irindi rikaguma hano
Third part of the dialogue for fluency.
kino gihugu umenga kirashushe hano i bujumbura harashushe imbuto zikunda hano ni zihe hano turi mu muceri n'ipampa none uburundi bwose burarima ivyo birimwa oya ni hano i bujumbura no mu kumoso ipampa ryanyu murikoze iki rimwe ritumwa iburaya irindi rikaguma hano
Exercise 1, the inceptive tense. 1a, the inceptive tense in negative questions.
kuronga ntararonga za ntofanyi kuronga ntararonga za ntofanyi kuronka ntararonka ikete gushusha ntarashusha amazi kubisigura ntarabisigura gusubira ntarasubira mu kazi gutambuka ntaratambuka iyi nzira gutangura ntaratangura kwiga gutegera ntarategera icyo bivuga guteka ntarateka inkoko kuva ntarava iburaya kurima ntararima imboga
Exercise 1B, the inceptive tense in affirmative questions.
araronga intofanyi araronga intofanyi araronka ikete arashusha amazi arabisigura arasubira mu kazi aratambukiye inzira aratangura kwiga arategera ico bivuga arateka inkoko arava iburaya ararima imboga
Exercise 2, the persistive tense.
igitabo ico gitabo ntikirashira carashize igitabo ico gitabo ntikirashira carashize ibitabo ivyo bitabo ntibirashira vyarashize impuzu izo mpuzu ntizirashira zarashize ici irici ntirirashira rizoshira vuba agatasi aka gatasi ntikarashira kazoshira vuba ivyondo ivyo vyondo ntibirashira bizoshira vuba inkofero iyo nkofero ntirashira yarashize umunyu uyo munyu nturashira warashize isabune iyo sabune ntirashira yarashize uburo ubwo buro ntiburashira bwarashize ibijumbu ivyo bijumbu ntibirashira vyarashize
Exercise 3, the persistive tense again.
kubira y'amazi aracabira y'amazi ntakibira kubira y'amazi aracabira y'amazi ntakibira kunywa umwana aracanywa amazi umwana ntakinywa amazi kurima yohana aracarima intore yohani ntakirima intore kurorera shobuja aracarorera shobuja ntakirorera gusoma umunyeshuri aracasoma umunyeshuri ntagisoma kuvuga iradiyo iracavuga iradiyo ntikivuga kuryama umwana aracaryamye umwana ntakiryamye gucura yohani aracacura yohani ntagicura gukoresha uracakoresha iyo sabune singikoresha iyi sabune gushuha hanze haracashushe hanze ntiyagishushe kugwa imvura iracagwa imvura ntikigwa
Exercise 4, the persistive tense.
kuba ntawe ukiri mu biro kuba ntawe ukiri mu biro kumenya ntawe ukimenya inzira kuba ntawe ukihaba kuza ntawe ukiza gushaka ntawe ugishaka inzoga kubaka ntawe ucubaka gutyo kumfasha ntawe ukimfasha kugaruka ntawe ukigaruka gufita ntawe ugifise umuduga kuboneka ntawe ukiboneka muri iyi minsi
Exercise 5, demonstratives with no.
impuzu zino mpuzu zirazimbye izizimbye ziri hano impuzu zino mpuzu zirazimbye izizimbye ziri hano urubangangwe runo rubangangwe rurazimbye uruzimbye ruri hano igitambara kino gitambara kirazimbye ikizimbye kiri hano iziko rino ziko rirazimbye irizimbye riri hano ibiti bino biti birazimbye ibizimbye biri hano umuduga uno muduga urazimbye uwuzimbye uri hano inzu ino nzira zimbye iyizimbye iri hano ameza ano meza arazimbye ayazimbye ari hano inkofero ino nkofero irazimbye iyizimbye iri hano ishu intoshi irazimbye iyizimbye iri hano
Exercise 6, possessives used as substantives. Exercise 6A.
ibanki izi banki zirihe iby'ibanki birihe ibanki izi banki zirihe iby'ibanki birihe inoti izi noti zirihe iby'inoti birihe impuzu izi mpuzu zirihe iby'impuzu birihe urushana iz'urushana zirihe iby'urushana birihe
Exercise 6B.
ici iziki zirihe ibyici birihe iziko iziziko zirihe ibyiziko birihe ishimizi izishimizi zirihe ibyishimizi birihe
Exercise 6C.
kare iza kare zirihe ibya kare birihe yohani iza yohani zirihe ibya yohani birihe bujumbura iza bujumbura zirihe ibya bujumbura birihe
Exercise 6D.
vuba iza vuba zirihe ibya vuba birihe ubu izubu zirihe ibyubu birihe ejo izejo zirihe ibyejo birihe uyu mwaka iz'uyu mwaka zirihe iby'uyu mwaka birihe
Exercise 7. Ways of using.
atari afise amafaranga menshi atari impuzu nta kindi afise afise amafaranga menshi atari impuzu nta kindi afise aja mu kazi mu gitondo atari ku musase ntaja mu kazi nshaka kumenya neza onu atari kuja i New York nta kindi wokora ninde azonkorera imashini atari yohani nta wundi abizi
Only the first three lines of exercise 8 will be recorded.
ibicu mbonye ibicu ari byinshi ibicu ni byinshi ibicu mbonye ibicu ari byinshi ibicu ni byinshi uducu mbonye uducu ari twinshi uducu ni twinshi ibyondo mbonye ibyondo ari byinshi ibyondo ni byinshi
Exercise 9. The subjunctive is the main verb.
nje gukora iki nja gutembereza abana nje gukora iki nja gutembereza abana we aje gukora iki aje gutembereza abana kugura aje kugura iki aje kugura ibiribwa bo baje kugura iki baje kugura ibiribwa gufata baje gufata iki baje gufata ibiribwa twebwe tuje gufata iki tuje gufata ibiribwa gukora tuje gukora iki tuje guteka ibiribwa
Exercise 10. Based on sentence 1 of the basic dialogue, use of participial verbs after hava kugenda mpava ngenda ku isoko nzohava ngenda ku isoko kugenda mpava ngenda ku isoko nzohava ngenda ku isoko kwandika mpava nandika ikete rijya kwa murumunanje nzohava nandika ikete rijya kwa murumunanje kugwa imvura ihava igwa ku mugoroba imvura izohava igwa ku mugoroba kuruhuka mpava nduhuka mvuye ku isoko nzohava nduhuka mvuye ku isoko kuboneka izuba rihava riboneka inyuma ya saa sita izuba rizohava riboneka inyuma ya saa sita gusoma mpava nsoma rirya kete nzohava nsoma rirya kete kugerageza mpava ngerageza koza inzu nzohava ngerageza koza inzu kubiba mpava mbiba ayo masaka nzohava mbiba ayo masaka
Exercise 11. Practice with the construction that is exemplified in sentence 2 of the basic dialogue.
imicungwa mpava mutuma imicungwa ntayaronka imicungwa mpava mutuma imicungwa ntayaronka wewe mpava ngutuma imicungwa ntayo ndonka intofanyi mpava ngutuma intofanyi ntazo ndonka bo mpava mbatuma intofanyi ntazo baronka inanasi mpava mbatuma inanasi ntazo baronka mwebwe mpava mbatuma inanasi ntazo turonka ibigori mpava mbatuma ibigori ntabyo turonka wewe mpava ngutuma ibigori ntabyo ndonka amakara mpava ngutuma amakara ntayo ndonka bo mpava mbatuma amakara ntayo baronka imyembe mpava mbatuma imyembe ntayo baronka we mpava mutuma imyembe ntayaronka imicungwa mpava mutuma imicungwa ntayaronka
Exercise 12. Contrast between the immediate and persistive tenses in the negative.
kwera ibigori ntibyeze ntibirera kwera ibigori ntibyeze ntibirera intofanyi intofanyi ntizeze ntizirera gusha intofanyi ntizihiye ntizirasha imihwi imihwi ntihiye ntirasha
The remainder of exercise 12 will not be recorded. Exercise 13. Random substitution based on sentence 5.
inshasha nazo ziracari mu myonga inshasha nazo ziracari mu myonga bitoto nabyo bitoto nabyo biracari mu myonga kw'isoko bitoto nabyo biracari kw'isoko indagara nazo indagara nazo ziracari kw'isoko abantu baracagenda abantu baracagenda ku isoko baracari ku kibanza abantu baracari ku kibanza bariko baragenda ku kibanza abantu bariko baragenda ku kibanza baravuga icongereza cinshi abantu bariko baravuga icongereza cinshi abashasha abashasha bariko baravuga icongereza cinshi baracari ku kibanza abashasha baracari ku kibanza nshasha nazo nshasha nazo ziracari ku kibanza mu myonga nshasha nazo ziracari mu myonga
Exercise 14, a substitution drill based on sentence 14 of the basic dialogue.
nta bigori uzobona atari mu kwa gatandatu nta bigori uzobona atari mu kwa gatandatu intore nta ntore uzobona atari mu kwa gatandatu kuronka nta ntore uzoronka atari mu kwa gatandatu amahera nta mahera uzoronka atari mu kwa gatandatu
The remainder of exercise 14 will not be recorded. Exercise 15, the indicative progressive form contrasted with the relative progressive form based on sentence 15 of the basic dialogue. The first line only of this exercise will be recorded.
bariko barabiba amasaka amasaka bariko barabiba ni meza bariko barabiba amasaka amasaka bariko barabiba ni meza
Exercise 16 is based on sentence 17 of the basic dialogue using the word umenga ibujumbura harashushe ibujumbura umenga harashushe ibujumbura harashushe ibujumbura umenga harashushe
end of unit 23.